Igby says she will never ever rest until she rests in Pai. My people, another rumor has come Oh, based on say or Ojajamo again. If you ask me wetin Igby dey find for Ojajamo, I don't know whether they bury her placenta for that or Ojajamo. As the rumor they have it now, as it's being rumored all over the internet, that Aunty Igby has surfaced again concerning Ojajamo. Say all the percentage wey dey dey get from dat ojaja mall say her uh, one percentage dey there my pipo una dey feel me so i no understand i con dey ask why dey say eh, ever since dat uh, woman usa woman from oyotunji village in south carolina visited and kwenomi said uh, she should invest in ojaja mall They say the woman invested in a eh, Tingo product too, oh, and Tingo products were now many. They introduce a lot of things again in Tingo products. Tingo products were now moving. Like it was like a good luck charm. Like Kwenomi brought a good luck charm to that Tingo product. That now Tingo product is all over everywhere. My people, they said uh, eh, Auntie Igby, because of that, Nan said, eh, that uh, she now start feeling, oh, that money that uh, Kabiesi gave her is too small. Yes, that, that is what she's feeling. That that is her reason. She stated uh, uh, saying that uh, those money is nothing compared to the percentage that she would, she's supposed to be gaining from this single cola as per she put her money inside. My people. Now they people come they ask say ah ah she and uh, Kabiyesi sign agreement say I should dey put this money say na both of them get uh, forty, 40 and both of them get eighty twenty. how they take do am let they say they they no sign any agreement o say she put something say she give uh, just added money for kabiyesi say she want to really support that even kabiyesi no even know when she put all those money say that time wey they marry new say she dey put her money wey dey build ojaja mall she dey help dey buy cement dey buy all those things wey dey dey buy if dey wan buy tingo eh, product eh, eh, raw materials you know say na she bin dey manage the kitchen the raw materials for all the edibles before so they say she dey put her money that period wey dey dey build the thing and kabiyesi gave her a whopping millions of naira i forgotten how much na kabiyesi gave her now wey she don see say ah the thing boom again because kwenomi brought investors and the thing now boom she started saying na lie say lie lie she no go gree say instead two things make one thing happen say she no go gree for that ojaja mall for that thing wey kabiyesi give am say that one na chicken change say normally she suppose to dey collect percentage there forever even her children go still inherit am say na per percentage something you wey dey talk of percentage and tb wey una sign am say percentage and percentage dey no sign anything o no. my correct correct people so the the fight now carry na she na she come carry fight to reach uh, kabiyesi house for palace o dey tell kabiyesi say all these things wey im dey do say one day im go kpai leave the throne and all these things now im children wey even no know how dey take build ojaja more children wey even know how dey take uh, start dey go come dey quarrel over the stuff my people dey say she ah say the thing wey she vomit for mouth for kabiyesi house say the thing wey kabiyesi do to am eh say he no go he no go ever forgive normally sef He no go forgive forgive kabiyesi my pipo hey no be small thing. dey say even went to di extent say e con dey swear say all the documents of ojaja kishi say she still get am say she go she go go court say make they divide that ojaja mall come give her her own share say if na that ojaja kitchen wey dem dey produce bread dey produce coca cola dey produce uh, sorry no be coca cola tinko cola dey produce uh, everything wey dem dey eat biscuit and all those things say na she get am say she go take her thing back that she's refunding kabiyesi every money wey kabiyesi pay am say her own na by percentage say the thing wey she suffer put money na im kabiyesi carry go give queen naomi and tade nikawo say e no go work ha the thing wey fear me o oh, but i know say all these things wey dem dey talk say e no go happen as she dey say she talk say kabiyesi say e go when e go do kabiyesi something say two things one thing go happen ah i no know the two things wey dey say she uh, wey she say e go happen o but we sha know say as we heard say she say two things one thing go happen say that ojaja mall as investors come invest there say they suppose inform am say they dey invest for there say her money dey there i come dey reason the thing say ah person put money for there my people make una reason this, thing know. she put she carry money put for the business her husband dey do now the husband don even give am back more than how many millions of wetin she put there just to compensate am make she comot body for that uh, ojajamo she uh, kabiyesi no try abi my people kabiyesi no try e get some people sef wey be say dem no go give you shishi dem no go give you one naira or dey go even carry that uh, that exact money wey you say you put eh, okay wetin you buy you say raw material they go just calculate how much be raw material and all those things carry give you they go just estimate and say okay raw materials at that time wey we dey start e fit dey from now to that time wey nigeria still good e fit dey from one thousand to two thousand oya take your two thousand comot from here but this one kabiyesi calculate am well still put enough of interest wey be say for five years or ten years say you never you never get that kind interest for that money na she still dey talk say she go refund am ah my people i come dey tell am say this woman if be say all these things na true she no really get sense o oh. if na true person wey go do like that no go get no get sense yes o oh, because now the money wey you dey fight for dem no dey pay am inside your account na inside kpec and koinomi account all the money dey go and you dey you say you wan refund the money what we dey give you hmm hey my people make i ask una for my own opinion if i be kabiyesi i go collect that money make i know how e go come dey take the percentage say maybe if person wan buy biscuit e go say biscuit na twenty naira they go now put eh, eighteen uh, naira for KBC account come put uh, maybe they go put uh, yes eighteen naira for KBC account come put two naira for uh, antigbe account shebi na so na based on percentage eighty by twenty yes o abi na like that no be like that she want am instead of her to collect the one wey dey give am go use am do something meaningful do better investment eh if not jealous and enviness wetin go carry her now say she wan return that money say dem no give am better. my people, na di mata wey dey sup o so now fans come dey react say say whether make kabiyesi collect the money make she know as she wan take go collect her balance because if kabiyesi collect that money now everything go now uh, eh, run uh, eh, gone back go back to kabiyesi na that time she go get power go court say she put skinny skinny. so some people say make kabiyesi collect the money but na queen naomi go suffer am if she if kabiyesi drop that money collect that money back from her na that time she go carry fight to go fight queen naomi wey dey innocent na she go come suffer am so do you think kabiyesi should collect the money or make kabiyesi leave am fashi am because she dey threa ten say she go pay the money into kabiyesi account she go pay the money into kabiyesi account then they test talk say kabiyesi tell am say i no dey o any money wey you put for that account i no dey use am again if you go utilo you no give me any money o oh. i no dey use that account so people come dey talk say maybe kabiyesi dey whine am maybe kabiyesi still dey use am but whether kabiyesi still dey use the account or not provided say kabiyesi don tell am say no paying for that account o i no dey use am o oh. if you pay am inside anything wey you see you take na there we dey o oh my people so if she want make she foolishly go put money inside kabiyesi account come dey claim percentage for ojajamo my people abeg more na chook mouth for this matter do not forget to give this video a thumbs up and don't forget that all this are alleged information please stay on the line we bring you more updates thank you